radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi u rwanda rwijije umunsi ngarukamwaka w'intwari z'igihugu hari ahantu hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi bitari no ku rwego rw'u rwanda gusa hakabungabunga amateka y'intwari ku isi mu rwanda no muri afurika ariko by'umwihariko hagakora nk'igice cyo twakwita nka mize rwaka nicolas umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta zishimwe mu rwanda muri gina equatorial perezida teodoro obiang wemamba songo yashyizeho minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore mu mateka y'igihugu cye ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato mu murwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu barenga miliyoni imwe bitabiriye misa yasomwe na papa francisco ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri icyo gihugu fidel niyongabo ni ku munsi ugira kabiri w'urugendo rwa papa francisco muri repubulika ya demokarasi ya kongo benshi mu bemera imana ku murwa mukuru kinshasa urimo abantu imiliyoni cumi na zitanu batanguye gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca ndoro mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri kugira bashobore kuronka ibibanza papa francisco yakiriwe n'abantu isinzi bariko baririmba kandi batamba igihe yashika kuri ico kibuga c'indege imbere y'uko imisa itangura hafi y'isaha zitatu zo mu gitondo abateguye iyo misa bavuga ko abantu barenga umuriyoni bari ku kibuga c'indege ca ndolo abitabiriye iyo misa ya papa francisco barimwo ababa ku mugwa mukuru kinshasa na perezida wa congo felix tshisekedi n'abanyepolitike bayoboye abatavuga rumwe na leta papa francisco yifurije abitavye imisa yiwe amahoro mu rurimi rw'iringara rumwe mu ndimi zine z'igihugu rukoreshwa iminsi yose ku mugwa mukuru kinshasa papa francisco yabandanije imisa yiwe mu rurimi rw'igitaliyano rwahinduwe mu gifaransa aho yasavye abemera kutagwa mu mutego w'indyane papa francisco afise imyaka mirongo inani n'itandatu muri iki gihe yashitse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku munsi wa kabiri aho yahagaze ubwa mbere mu rugendo rw'iminsi itandatu ku mugabane wa afurika ruzomujana no mu gihugu ca sudani yo mu bumanuko
umuryango w'ubutabazi wa croix rouge uravuga ko ibitaro vyo mu ntara ya tigray muri etiyopiya bihanganye n'ibibazo bitoroshye nanone fidel niyongabo umutekano wiyongeye mu ntara ya tigreya iri mu buraruko bwa etiyopiya kuva habaye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya leta ya etiyopiya n'umuhari tplf wo muri tigreya ivyo vyatumye imfashanyo ishikira ibice abayitanga batashobora gushikamwo imbere yaho yamara imfashanyo zigenewe gutabara abanyagihugu ziracakenewe vyihutigwa ingwano hagati ya leta ya etiyopiya n'umuhari tplf yatanguye mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yarahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ituma abandi ibihumbi amajana n'amajana bageramirwa n'inzara abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu ngo zabo leta ya etiyopiya n'inteko zo muri tigreya vyumvikanye guhagarika ingwano mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri vyatumye iyindi mfashanyo ishobora gushikira intara ya tigreya ibintu ngenderwa ko abanyagihugu bakeneye birasubizwaho yamara isenyugwa ry'ibitaro n'isahugwa rya za ruse habaniha mu gihe c'ingwano vyatumye uburyo bwo kuvura abanyagihugu bubura ibitaro vyo mu bibanza bihereye ahabereye ingwano vyuzuye ko ibinogo vy'insoro kandi nta bikoresho bifise jude fanwi umuvugizi w'ishyirahamwe croix rouge muri etiyopiya yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters kubikenewe muri Tigreya no mu bindi bice by'igihugu ari byinshi cyane ku buryo abakozi bajejwe gutanga imfashanyo badafise uburyo bwo kwishura mu bice byose
hano muri leta zunze ubumwe za amerika visi perezida kamala harris uyu munsi arifatanya n'umuryango wa nyakwigendera taro nichols wishwe n'abapolisi mu mujyi wa memphis uri muri leta ya tennessee mu majyepfo y'igihugu thomas kamilindi umwirabura nichols w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko yishwe mu kwezi gushize ahondaguwe n'abapolisi batanu bahise birukanwa abandi babiri bahagaritswe by'agateganyo ku kazi kabo abandi bantu batatu bo mu butabazi bwihutirwa bwa kizimyamwoto n'amambiranse za modoka zitwara abarwayi barembye nabo barirukanwe nyuma yaho mu cyumweru gishize umukuru w'igihugu joe biden yahamagaye umuryango wa nichols kuri telefoni abafata mu mugongo anabatumira kuzaza mu nteko ishinga amategeko gukurikirana ijambo azageza ku gihugu mu mugoroba wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ejo hashize visi perezida kamara harris nawe yavuganye n'umuryango wa nichols umutumira kuza kwifatanya nabo uyu munsi mu mihango yo gusezera kuri nyakwigendera kuko rero yagiyeyo mu bamuherekeje harimo n'abajyanama bakuru babiri ba perezida biden yasanzeyo kandi impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu reverand arshapton pasitoro wo mu itorero ry'ababatisita n'imiryango y'abandi birabura bishwe n'abapolisi mu bihumbi bibiri na makumyabiri barimo filonize floyd umuvandimwe wa george floyd muribuka ko urupfu rwa george floyd rwateje imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu ndetse no mu mahanga hano muri leta zunze ubumwe za amerika imyigaragambyo yamaganaga ubusumbane bw'amoko n'ibara ry'uruhu mu butabera
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugiye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri facebook twitter na zindi mbuga nkoranyambaga zirimo youtube na instagram mutubona kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyahere mu rwanda aho uyu munsi rwijihije umunsi ngarukamwaka w'intwari rwibuka abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo perezida wa repubulika paul kagame yayoboye umuhango wo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu iremera mu mujyi wa kigali inkuru ya mugenzi wacu asumutaka wowe buri mwaka tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri u rwanda rwizihiza umunsi w'intwari ni umunsi hibukwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo kuri iyi nshuro umuhango wo kwizihiza uyu munsi wabimburiwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu kiri Remera mu mujyi wa Kigali ukomereza mu midugudu yose y'igihugu uyu muhango wayobowe na perezida paul kagame wari uherekejwe n'umufasha we bunamiye intwari z'igihugu banashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari i remera mu mujyi wa kigali kuri iki gicumbi cy'intwari nta jambo mukuru w'igihugu yahavugiye ubutumwa bwe yabunyujije ku rukuta rwe rwa twitter aho yanditse ati mu gihe duhanganye n'ibibazo bifite aho bihuriye n'akarere duherereyemo ndetse n'isi muri rusange uyu munsi uratwibutsa ubushobozi bwacu bwo guhagarara ku kuri kurinda igihugu cyacu no kubaka umurage w'iterambere ku badukomokaho n'ababakomokaho umunsi mwiza w'intwari aho i remera ku gicumbi cy'intwari hashyinguye gusa imibiri ibiri uwa jenerali fred gisa rwigema washyizwe mu cyiciro cy'intwari z'imanzi ndetse na madamu wiringiyimana gato wabaye minisitiri w'intebe mu rwanda ubarizwa mu cyiciro cy'intwari z'imena bwana rwakanikora umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta z'ishimwe aratubwira impamvu abo babiri gusa aribo bahashyinguwe ahatari intwara umubiri utarimo hari ikimenyetso bashyiraho indabo n'izina rye riba rihari ryanditse reka dufate urugero intwari rwagasana misheli ikimenyetso kirahari remera muri ibi bihe kuri icyo gicumbi haragaragara amavugururwa agendanye no kubaka inzu nshya ndetse no kuhashyira ibindi bikorwa remezo bwana rwaka avuga ko guhera umwaka utaha hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi hari ahantu hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi bitari no ku rwego rw'u rwanda gusa hakabungabunga amateka y'intwari ku isi mu rwanda no muri afurika ariko by'umwihariko hagakora nk'igice cyo twakwita nka mize y'intwari z'igihugu bazajya bahasura rwose kandi hazaba no ku hantu ku rwego mpuzamahanga ntabwo ari ahantu ubu abanyarwanda gusa niyo mpamvu havuguruwe kugira ngo habe ahantu heza higisha kugeza ubu intwari zibukwa inyinshi ni izitakiriho usibye icyiciro kirimo abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'inyange riri mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba abagizwe intwari ni abari mu kigo cy'ishuri mu ijoro ry'itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ubwo abagizi ba nabi bateraga iki kigo bagasaba abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwivangura bashingiye ku bwoko abo banyeshuri barabyanga maze batandatu muri bo baricwa mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko bazakomeza gusigasira ubutwari bw'abaranze sindayiheba fanuweli ni umwe mu barokotse ubwicanyi bw'inyange ari mu cyiciro cy'intwari z'imena nk'intwari z'igihugu hari umwihariko wo kwitwararika icya mbere utwo twakoze nk'intwari zikiriho twashyizeho ishyirahamwe riduhuza kugira ngo du- tujye dukeburana tujye twibukiranya ko dufitanye igihango n'u rwanda n'abanyarwanda tugira igihe cyo guhura rero tukibukiranya bya bihe byacu by'ubuto tuvuga ngo oya ku ivangura dushyira ubunyarwanda imbere bwana rwakanikura umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta z'ishimwe avuga ko uwatatira igihango mu ntwari mirongo itatu n'icyenda zikiriho yakwamburwa ubwo butwari uyu munsi dufite intwari zikiriho izahoze ari abanyeshuri b'inyange mirongo itatu n'icyenda abo mirongo itatu n'icyenda bariho ntabwo rero turabona impamvu yatuma n'imwe eh, itugaragariza ko bitwara nabi ariko biramutse bibaye kuko ari abantu aramutse akoze amakosa atuma ashobora kuva mu cyiciro cy'intwari z'igihugu harongera hagakorwa ubushakashatsi bwimbitse cyane bwimbitse ku buryo tureba niba koko amakosa amuvugwaho ariyo yabayeyo cyangwa bikagaragara ko kuko yakoze ayo makosa urwego rwamushyize mu ntwari z'igihugu rushobora kumu- kumukura muri urwo rwego nanone intwari z'u rwanda zigabanijemo ibyiciro bitatu nk'uko tubikesha urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'impeta by'ishimwe muri ibi byiciro hagaragaramo icyiciro cy'imanzi dusangamo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira igihugu hashyirwamo intwari zitakiriho harimo umusirikare utazwi izina uhagarariye abandi na jenerali fred gisa rwigema hari kandi icyiciro cy'imena muri iki cyo dusangamo umwami mutara wa gatatu rudahigwa uyu wategetse u rwanda kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe kugeza mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda indi ntwari iri muri iki cyiciro cy'imena ni rwagasana michel wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu aba n'umunyamabanga w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa indi ntwari dusanga muri iki cyiciro ni uwiringiyimana agata wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi indi ntwari igaragara muri iki cyiciro cy'imena ni n'itegeka felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha kurera gucunga umutungo no gufasha abatishoboye muri iki cyiciro kandi ni naho hagaragara abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'inyange riri mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba icyiciro cya nyuma ni icy'intwari z'ingenzi kugeza ubu urwego rushinzwe intwari z'igihugu rutangaza ko muri iki cyiciro intwari zashyizwemo zitaramenyekana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuyobozi mushya w'ingabo z'igihugu mu minembwe ho muri teritwari ya fizi general de brigade andre ehonza arasaba abasirikare bo muri brigade ya cumi na kabiri ihakorera uh, kwirinda imvugo zivangura no kubaha amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu mu bihe by'intambara vedaste ngabo mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri brigade ya cumi na kabiri avuga yuko mu biganiro general andre honza yagiranye n'abasirikare bo muri brigade ya cumi na kabiri barimo n'abasirikare bo muri task force bagizwe n'ingabo z'u Burundi yasabye abo basirikare gushyira mu bikorwa ikoreshwa ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mbere y'intambara mu gihe cy'intambara na nyuma y'intambara muri iri tangazo kandi Lieutenant Jeremy Meya uvugiriye brigade ya cumi na kabiri avuga yuko General Andre Hunsi yasabye kandi abasirikare abereye umuyobozi kwirinda gukoresha imvugo z'amacyakubiri yita abanyamurenge abanyarwanda kandi ari abakongomani bamwe mu baturage batuye muri aka karere ka minembwe ahabarizwa iyi brigade ya fardes basanga ibi biganiro bya general musha n'abasirikare bishobora gutuma uburenganzira bwa muntu bwongera kubahirizwa muri aka karere kamaze imyaka irenga irindwi mu ntambara santos mufashe ni umuyobozi wa sosiyete sivile wungirije ya minembwe abasirikare batuje muri brigade basa naho bamaze kuba gahunga ba shefu ba notabule ba hano ntibahava ariko eh, ni abasirikari batoya bafite uburezi bwa gito nyine banywa urumogi banywa n'inzoga ba- bigatuma bavuga amagambo atari yo yo kuvuga ngo tuzabica tuzagira gute ariko rero umukuru wabo aje agatanga ihumure ku baturage turumva tubishimiye cyane ibo nta kindi bavuga niyo bamaze gutsinda bimwe tugenda tubibabarira kuko ari amakomporutema ariko iyo haje shefu musha ushobora guhindura imiterere yabo turayishigikira kuko nta basoda babi babaho haba umuyobozi mukuru mubi ariko umukuru abaye mwiza n'abasoda bagenda ba- bahinduka usibye ibi biganiro uyu muyobozi yagiranye n'abasirikare yagiranye kandi n'abayobozi gakondo b'amarokarita atandukanye ya minembwe ibiganiro byo gushaka uburyo amahoro yakongera kugaruka muri aka karere shefu w'ikinomitabu ni umuyobozi wa lokarite ya irundu yabisezeranye ko yagiye gushakira amahoro abasirikare azobahindura akabigisha komporutema yabo anvire ku baturage bakitwara neza kandi azoganiriza abaturage yumve akarengane kabo ndetse anashakire n'iterambere turebe ukuntu dufungurize yo kwa murima dukoremo imihanda aka karere ka minembwe kari mu birometero bigera kuri magana atatu mirongo itanu n'umujyi wa bukavu kamaze imyaka irenga irindwi mu ntambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho yica abaturage ikanyaga amatungo ndetse igasenya n'amazu ibitaro ndetse n'amashuri mwamenya yuko kuva ingabo z'u Burundi zakoherezwa ku mugaragaro gukorana n'ingabo za Kongo zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo bimwe mu bice izo ngabo zirimo nko muri teritwari ya Uvira amahoro aragenda agaruka nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage ndetse na za societe civile Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira tugeze mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima Eugene Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima Deogenia Mukankusi ibihe by'iminsi mikuru bibamo ibintu byinshi n'ibihe imiryango ifata akanya igahura ikidagadura kandi ni igihe gikoreshwamo ibiribwa byinshi ntibitangaje ko abantu benshi bifite bagira ibibazo by'ibiro nyuma y'iminsi mikuru ku bandi guhitamo ibiribwa mu bihe by'iminsi mikuru bishobora kubabera ihurizo ubushakashatsi bwerekanye ko kugira ibinure biri ku gipimo cyo hejuru mu mubiri indwara z'umutima umuvuduko w'amaraso kwiyongera kw'isukari mu maraso ari ibintu bikunze kuboneka nyuma y'iminsi mikuru mu mpande zose z'isi bishobora gusa nk'aho umuntu adafite uko yabyitwaramo muri ibyo bihe by'umwaka nyamara inzobere zo mu kigo Mayo Clinic gifite icyicaro muri amerika zivuga ko hari icyo ushobora gukora dore ingero wisimbuka ifunguro mbere y'ibirori urisimbutse bishobora gutuma nyuma urya cyane kubera kumva urimo kurushaho gusonza ushobora kujyana ibiryo byawe byiza mu bigomba gusangirwa gabanya inzoga kuko zishobora gutuma uhitamo ibiribwa nabi kandi zishobora kugutera umwuma bityo rero inywera amazi cyangwa icyayi icyanyuma ushobora guhakanira mu kinyabupfura inshuti zawe n'abavandimwe baguhatira kugerageza buri cyose kadijya mohamed mustafa uri abuja muri nigeria yashinze di good fit uburyo bwibanda ku gutuma umuntu agira ibiro biri ku rugero ubuzima bwiza kandi akanamererwa neza agubwa neza n'ibiribwa bifasha abantu kwitwara neza mu buzima reka rero tumugereho mu gikoni
it is very very very important to start to maintain it.
ni iby'ingenzi cyane gutangira kwitoza kubaho mu buryo bw'ubuzima buzira umuze hakiri kare bisaba kwitwararika guhambaye kubona ikintu wakifuje kurya ariko ukanza uruti ntabwo nkirya abantu barwaye diyabete nabagira inama yo kurya kenshi amafunguro yo mu binyampeke by'umwimerere bitegurwa mu ngano umuceri wijimye nabagira kandi inama yo kwirinda ibiryo biteguriwe mu nganda bakarya ibikungahaye kuri poroteyine nk'inkoko inyama amafi kubera ko ku bantu babana na diyabete bisaba kwitonda cyane kurya akantu kamwe bishobora gutera kumererwa nabi mu gihe utitonze irekure uryoherwe n'ifunguro gusa wibuke ko urimo kugerageza kubaka uburyo bw'imibereho bwiza buzagufasha kurama nicyo buri wese yifuza buri muntu yifuza kubaho igihe kirekire kandi rero uri uwo uri we bitewe n'ibyo urya buri kimwe ushyira mu kanwa kawe kirabara ibyo tugiye guteka uyu munsi bishobora gukoreshwa haba ku ifunguro rya mu gitondo irya saa sita cyangwa iry'umugoroba rero twakase ibitunguru byacu ubu turimo gukata pavuro zacu turashyira inyama z'inkoko twasize amavuta n'ibirungo mu mazi ashyushye ubu turacamutsa ibirungo rwatsi twasize amavuta hano tugiye gukoresha agapfunyika kamwe gusa aho dushyira igi dufite igi ryacu tugiye kurivanga neza kugeza ryivanze ok rimaze kwivanga turariteka ku ipanu dushyiremo inkoko na bya birungo rwatsi ubu turabipfundikira kandi ifunguro ribe riteguye
ibihe by'iminsi mikuru bibonekamo ibiribwa biryoshye birimo n'amasukari kugira ngo bishimishe akanwa kandi akenshi abantu bagira ibibazo by'isukari iri ku gipimo cyo hejuru muri ibyo bihe by'umwaka dr ken redcross ni umuganga w'indwara z'imbere mu mubiri akaba n'umwanditsi w'ibitabo aradusangiza zimwe mu nama z'ukuntu twakwita ku kibazo cy'isukari mu minsi mikuru
So I wanted everyone out there to be mindful about some signs and symptoms that your blood sugar may be elevated and you just don't know. So the things you want to think about, you want to think about fatigue.
ndashaka ko buri wese hanze aha yita ku bimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko isukari yo mu maraso yawe ishobora kuba yazamutse kandi utabimenye ibintu watekerezaho ni nk'umunaniro ukabije kwiyongera kw'inshuro wihagarika kwiyongera kw'inyota no kureba ibikezicyezi ibi ni ibimenyetso wabyemera utabyemera bamwe mu bantu birengagiza iyo tuvuga ku isukari yo mu maraso tujye twemera ko isukari itari ikintu kibi buri gihe isukari ni ngombwa kugira ngo ubone ingufu umubiri uhora ukeneye ibintu biri mu rugero iyo tuvuga isukari iri hejuru hari ikigero igeraho ukaba warwara indwara ya diyabete ariko ku rundi ruhande n'iyo imanutse ikajya hasi cyane ushobora kurwara indwara yo kubura isukari izwi nka ipoglisemi ku bw'amahirwe ibyo ntibikunze kubaho biba ahanini ku bantu basanzwe barwaye diyabete kandi bafata imiti ya insuline cyangwa ibindi bintu bigabanya ikigero cy'isukari mu mubiri ariko kandi ibyo nabyo uba ugomba kubyitaho ikintu cya mbere navuga ni uko ukeneye gusohoka ugatembera ugakora siporo impamvu mvuga ibi ni uko bitagabanya ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa ahubwo hari n'uburyo bikangurira umusemburo wawe wa insuline kohereza isukari mu tunyangingo tw'umubiri ikenewe ikindi ni uko ukeneye kumenya ibindi bintu bikuri hafi bishobora gufasha mu gushyira ku gipimo isukari yo mu maraso yawe nk'ikimera cya berberine navuze kuri berberine by'umwihariko kubera ko idafasha ku bijyanye n'isukari yo mu maraso gusa ahubwo inafasha mu kuringaniza ikigero cy'urugimbu rwa kolesterole gikenewe mu mubiri hanyuma icyo nasorezaho ariko nacyo cy'ingenzi iyo uvuga kuri izo sukari zihishe nifuza ko buri wese yashaka uko ahagarika kurya ibi bintu bikorano biryohereye ni bibi cyane ububi bwabyo ntibugarukira mu kuzamura ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa ahubwo binica za mikorobe na bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri bimwe muri ibyo bimenyetso nk'umunaniro navuze si umunaniro usanzwe ni umunaniro ukabije aho niyo waruhuka ute wumva bidahagije iyo tuvuga ku kunyaragura bikunda kuba kenshi mu gihe cy'ijoro kandi uko kunyaragura bijyana no kugira inyota kandi idashira ku buryo igihe unyoye wumva utari kubona ikikugera ku nyota hanyuma kureba ibikezicyezi byo ni ikintu abantu bamwe basuzugura bakumva byarangizwa no guhindurirwa indorerwamo z'amaso
ku bantu batari bake igishuhe ni inyama bahitamo mu bihe byo kwizihiza iminsi mikuru hari ikintu abantu bamenyereye kumva ko kurya igishuhe bituma umuntu yumva ananiwe cyangwa asinzira ese ibyo ni byo koko cyangwa si byo muganga greg anderson wungirije umuyobozi wa deparitoma ishinzwe siyanse ijyanye n'imirire kuri kaminuza Purdue hano muri amerika aradusobanurira The scientific community, the nutrition science community, doesn't think that tryptophan.
baba abahanga mu bya siyansi abahanga mu by'imirire bose ntibibwira ko ikinyabitabire cya tiripotifani ariyo mpamvu tugira ibitotsi byinshi nyuma yo gufungura kubera ko umubiri uba urimo gukora impinduka nyinshi zirimo n'ibijyanye n'imisemburo bityo akaba ari nta mpamvu ikomeye yo kwizera ko tiripotifani ariyo ntandaro y'uko gusinzira nyuma y'ifunguro tiripotifani yo yifashishwa mu guhuriza hamwe utunyabutabire two mu maraso twitwa serotonine kandi utwo tuzamura ibitotsi rero kongera ikigero cy'amaraso kirimo tiripotifani bishobora gutera ukwihuza kwa serotonine hanyuma hakaza ibitotsi ariko kugira ngo iyi ngingo yo kuba inyama ya dendo itera ibitotsi ibe yakumvikana byasaba ko dendo yaba ifite urugero rw'ikinyabutabire cya tiripotifani rwinshi gusumba ibindi biryo warya mu mwanya wayo mu gihe utayishaka kandi ibyo siko biri rero inyama ya dendo ihuje ikigero cy'icyo kinyabutabire n'iy'inkoko ndetse yewe ikanganya n'iy'ingurube ku bw'ibyo nta shingiro rifatika ku byerekeye imiterere y'umubiri w'umuntu ryatuma inyama ya dendo ifatwa nk'ikiribwa cyihariye gitera gusinzira byaba ari ukwibeshya gufata tiripotifani nk'impamvu y'ibanze ituma twumva tugize ibitotsi nyuma yo gufungura na cyane ko ubaye uri mu mimerere ituma urya ibiryo byinshi ndetse yewe ku bantu banywa n'inzoga bakayirenzaho ibyo ubwabyo bitakwirengagizwa kuko nabyo bishobora gutera gusinzira hanyuma yo gufungura
mu minsi mikuru igihe imiryango ihura haba hari ibyishimo n'ibiribwa igikoni gishobora guteza impanuka gikoreshwa cyane muri icyo gihe cy'umwaka abantu bateka ibiribwa bakunda bifuza gusangira n'abandi ariko nanone igikoni gishobora gukwega impanuka abantu batitwararitse nk'uko komisiyo ishinzwe umutekano w'abagura ibikoresho y'amerika ibivuga umuriro mu bikoni ukomeje kuba ku isonga mu bitwika amazu ku kigereranyo haba imiriro mu gikoni inshuro igihumbi na magana atandatu mu bihe by'iminsi mikuru iyo ikubye inshuro zirenga eshatu imiriro mu bikoni mu mwaka wose inzobere z'ikigo cy'ubuvuzi john hopkins zitanga inama zikurikira mu kugabanya impanuka mu gikoni no gutuma abantu badakomereka mu byo bavuga harimo gushyira ibintu byose bishobora gufatwa n'umuriro kure y'iziko aha harimo nk'ibyo umuntu ateruza isafuriya cyangwa se ibyo guteruza mu ifuru amapaki yavuyemo ibiribwa n'ibitambaro bihanaguzwa amasahani irinde kwambara imyenda itakwegereye ishobora gufatwa n'umuriro utabizi wisiga inkono ku ziko nta muntu uyicungira hafi igihe ukoresha iziko rya kizungu guma hafi mu gikoni bityo ushobore kugumisha ijisho ku biribwa utetse kora ku buryo nta kintu na kimwe gitakara hasi ushobora kukinyereraho cyangwa kugisitaraho muri ibyo harimo ibikinisho by'abana amashashi cyangwa se amazi yamenetse ba maso igihe utetse kuri ayo mashyiga niba unaniwe cyangwa wanyoye inzoga reka undi muntu agusimbure korana ubushishozi imbere y'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa bishyushye kuko bishobora kugutwika isosiyete igitangira muri nigeria irakoresha tekinoloji mu gufasha abafite ubumuga bwo kutabona irifashisha ibintu bitandukanye harimo indorerwamo zifashishwa mu gusoma zihindura inyandikwamo ijwi
meshake odiyo ari mu nzira ajya kwiga ikoranabuhanga mu isomero ryo ku ishuri yigaho ariko uyu munsi wa none tekinoloji igezweho ni porogaramu ibasha kumufasha gusoma yavutse atabona ku myaka cumi n'irindwi yiga mu ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo kutabona ry'i Lagos umujyi munini wa nigeria
mu by'ukuri nkunda iyi porogaramu kuko hari ibintu byinshi nzabasha gukora nyifashishije kandi atari ngombwa ko biri mu nyandiko ya buraye biri mu nyandiko igaragara bisanzwe rero iyi porogaramu izamfasha kubimenya
ibyiringiro bishya bya odiyo abikesha ikigo kigitangira cyo muri nigeria cyitwa vinisayiti itsinda ry'abashinze icyo kigo rimaze gukora byinshi birimo na porogaramu ya telefone ngendanwa ihindura inyandiko mu ijwi
indorerwamo zifite tekinoloji imwe nk'iyi porogaramu ikoresha kandi icyiza indorerwamo zikora neza cyane ni uko zizafasha abo bafite ubumuga bwo kutabona kubasha gusoma cyangwa kumenya ibintu n'amabara biri hafi yabo babashe no kumenya amafaranga kandi uko igihe gishira indorerwamo zizabasha kuzamura urwego babonaho hafi cumi na gatanu ku ijana by'abafite ubumuga bwo kutabona baba muri afurika nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku buzima abo akenshi usanga babura amikoro n'ubufasha bakeneye ngo babashe gutsinda haba mu mashuri no mu mibereho ya buri munsi ikigo vinisayite kivuga ko porogaramu gikora zifashishwa mu mashuri no mu bigo bindi kandi kigereranya ko zimaze kugera ku bantu ibihumbi bitanu n'ibyo twari tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none ku yandi makuru y'ubuzima n'inama zagufasha kumererwa neza n'ibishya mu biheruka kuvumburwa mu buvuzi gumana n'ijwi ry'amerika ku muyoboro wacu wa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa facebook na youtube vewa radiyo yacu naho ubutaha yari eugenia mukankusi mukomeze kugubwa neza munaharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze inshuti mukomeje kudutega amatwi reka tubashimire kuba mwabanye natwe naho mu kanya isa moya n'igice zo mu rwanda no mu burundi kuri mikoro mwari kumwe na jeff mutagoma